miti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii shantamii sagali isiin eega zuhrufii buute lakkooysi isi'ii afurtamii afuri بسم الله الرحمن الرحيم jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti haamiim jecha kanatti waan fedhame rabbumaatu beeka walkitaabil mubiin qur'aana haqa mul'isu kan haraami fi halaal adda namaa baasun kakadhee إنا أنزلناه في ليلة مباركة نتي قرآن كان تكا قرآن سن هل كان بركاك أبو كيسة تبوفن هل كان بركاك أبو هل كان ليلة القدر كم باتي رمضانة تكا هل كان خدشنيسا baatii shacbaanati qur'aanni halkan san keessa lawxal maxfuuzirraa lawxal maxfuuz kan samii torbeeysa'aa gubbaa qilleensa keessa jirurraa fuudhamee gara samii lafatti gad aantuu tana fidame yookaa buufame إنا كنا منذرين نتي قرآن كنان نما قرسني عذابا نما صداتشفني عذابا نما صداتشفني أكا أمنانقونا فيها هل كان قرآن كيس بؤه ليلة القدر يوكا والأكا sha'baanaa san keessa yufraqu addaan qoodama kullu amrin hakiim amriin muramtuun xikmaa qabdu hundi rizqi'ii fi umri'ii fi wanni biralleen halkan san qoodamti wanni hanga bara dhufu asirraa qabnee hanga waytii akkanatti argamu taa'u hundi warra lafarra qoodama wanni leeylatul qadri je'ameef isaatu barakaa qaba'aaf takkaa leeylatul qadri jechuun. halkan likkeessu'uu jechuu maaliif rabbiitu isii keessa waan asirraa qabee hanga halkan akkanaa kan bara yookaa amata dhufuu jidduutti argamsiisu'uu taa'u muree katabee malaayikaa dalagaa oofturra oodan. malaayikan dalagaa rabbii ooftu afurii isaan israafiil miikaa'iil azraa'iil jibriil israafiil malaayikicha akkaan gudda'aa kan samii gad aantu qabu waan dalagaa ta'e isaatu irraa gaafatama miikaa'iil. waan rizqii ta'erraa isaatu gaafatama jibriil lolaa fi dachiin sossoo'uudha fi bakakka'aa fi dachiin namaan cituudharraa gaafatama azraa'iil waan nama rifachiisaa balaa hundarraa gaafatama wanni je'ame waan rabbiin mure tan hanga bara dhufutti deemtu lowhal mahfuuzirraa xalaya irratti katabuu halkan walakkaa sha'abaan yookaa baatii heexo'ooti jalqabanii takkaa jalqabaniiti halkan leeylatul qadrii kan soomana keessaa keessa dhumtee warra dalagaa lafaa oofurra qoodamti isaan samii jiranii duuba isaan warra dachi'itti geessan amran min cindinaa wanni halkan san qoodamu amrii nu biraa baate murtii teenya qur'aana kana wanni buufneef dantaa gabroota keenyatiif qur'aana keessa dantaan isaanii ta diini fi ta addunyalle jira innaa kunnaa mursiliin nuti nabi muhammadii fi warra isa duraa erginee jirra rahmatan min rabbik ergamoota erginee gabroota karaa gaarii qajeelchuun rabbiin kee rahmata gabroota isaatii godhu'u akka waan addunyaadha fi aakhiraa isaanii tolu dalaganii waan addunyaa fi aakhiraa isaan miidhu irraa fagaatan godhu'u jecha kanuma aylii isaanii kennee jiru nama waan gaari'ii fi waan hamtuu adda isaanii baasu isaanitti erguun kan aylii isinii kennee aylii teessaniin adda baraa. hin je'in rahmata guddaa gabrootaa godhuu je'ama. إنه هو السميع ربين كان وان جبرون جئوا أجيو العليم كان وان إسان دلجا بيخ رب السماوات والأرض وما بينهما waaqa yookaa rabbii sami'ii fi dachii waan isaan lamaan jidduu jiru uumee qabu in kuntum muuqiniin duuba yoonif waaqni isa dachi'ii samii uumee beeytan akka muhammad ergamaa isaa ta'e hubadhaa laa ilaaha illaa huu rabbi malee rabbiin biraa hin jiru يحيي ويميت كان جراجس كان أجيس ربكم ورب آبائكم الأولين إن ربي كيسني أما اللي ربي أبوتي تيسني تدري بل هم في شك إنما كفار مكة كبرئي كافمني قافتمو shakkan hin dhugoomsan yalcabuun ni taphatan diinirraa gara galaniiti si xiqqeessan duuba hoggaa isa xiqqeessanii islaama diduu keessa wasanaa bayan nabiin akki je'e yaa rabbi ormi kun quufee quufee akkan qajeelchuu dandayu abaar bara torba isaanirra taa'u kan akka zamana nabi yuusuf warra misratti buuftee orma makkaa kuffaara kanatti buusi je'ee rabbi kadhate eega madiina'atti godaanee. akka laafanii amananiif duuba rabbiin warra makkatti abaar yookaa oolaa buusee akki nabi muhammadiin je'e فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ما قريش إرتي أرجموا إيجي قيان aarri dachi'ii fi samii jiddu'u namuufuu mul'atu hanga namni lama kan walitti haasawu wal hin agarre takkatti dachiin goggoydee beelti itti jabeessitee yaghshannaasa aara kuffaara hunda hagoogu haadhaa cadaabun aliim hoggaa aara dachi'ii fi samii jidduu cufe argan kun azaaba nu laaleessu je'anii ammas akki je'an ربنا اكشف عنا العذاب يا ربي خينيا بلا تننر ديمسس إنا مؤمنون نبيك محمد ندق أومسنا جأن أنا لهم الذكرى دوب ربنا كجئ إيسا أمنا تكا إيسا بلا إسانر ديمسسؤون غرفمني أمنا وقد جاءهم رسول مبين كالنبيين يوكا إرجمان ملأتان إسانت أفي إسلامت إسايامي ثم تولوا عنه دوبة اتأمن أرى جرجلني وقالوا معلم محمد نمات وإس برسيسة جأن majnuun hogiin muhammad maraataa je'an duuba ergamaa keenya mul'ataa guutuu isaan gorsusanuu dhagayanii hin amanne akkamiin balaa isaanirraa deemsisu'uun gorfamanii amanan kun waan fagoodha haa tayuu innaa kaashiful cadaabi qaliila nuti azaaba beelaa yeroo xiqqoo isinirraa deemsifnaa hin amantanii innakum caa'iduun isin kufrii keessan itti fuftan itti deebitan akkana jechuun isaan hin amananii baallama isaanii kan ni amanna ni amannaa balaa nurraa deemsisi je'an ni diigan jechu duuba baallama seenuun akka waan amanuuti diiguun akka kufri itti deebi'uuti tanaaf rabbiin balaa isinirraa deemsifnaa haa tayuu isin. kufri itti deebitan je'e kanuma isaan kufrii gad hin dhiisin yawma nabxishu lbaxshata alkubraa guyyaa dhayinsa jabaa isaan dhooynu yookaa fuudhinsa hamaa guddaa isaan fuunu dubbadhu sun guyyaa lola badriitii takkaa qiyaama'aatii إنا منتقمون نتي أكنت إسان هنديفنو بيلو إسان الرابانا إسان كتان آه ولقد فتنا قبلهم نتي أجمان إسان درة مكري جرة قوم فرعون فرعون في أمة إساء وجاءهم رسول كريم ummata fir'aawnaa sanitti ergamaan keenya gaariin dhufee inni muusa'a an adduu ilayya cibaadallah gabroota rabbii naa gadhiisaa isaan banii israa'iili kan fir'aawna gabroonfatuu ture takkaa ma'anaan yaa gabroota rabbii waanan an isiniin je'u dhagayaa akka waanan an je'u dhageessan amana'a nagarsiisaa innii lakum rasuulun amiin an ergamaa keessan amanama'a kan waan rabbiin naan erge irratti amanamu kan irraa hin hir'ifne kan ittin idaane. وألا تعلوا على الله rabbitti mataa ol hin qabatinaa isaa gajje'aa waan inni je'u dhagayu'uun innii aatiikum bisulxaanin mubiin an mucjizaa yookaa ragaa mul'ata aanan akkan ergamaa rabbii ta'e isinitti dhufaa narraa qeebalaa je'een jennaanin eega mucjizaa hedduu akka inni ergamaa rabbii ta'e beeysiftu arganii muusaa ajjeesu'uuf itti ka'an hoggus nabi muusaan akki je'e وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون أن إسن أجآن ندربتني نترو الرس أران رب التمجن فده وإن لم تؤمنوا لي يونا أقوم سوباتا تكايو ضدا فاعتزلون نديسا نمي إنأ duuba dhiisuu didanii zamana dheeraa akka maratti isa miidhan. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون أكست نبي موسى ربي إسا خدته أكجئ يا ربي جركن ورست كفري وسنا بي adaba isaan goosisi je'een fa'asri bicibaadii leylaa duuba rabbiin nabi muusa'aan akki je'e gabroota kiyya banii israa'iil kaasii halkan keessa biyya misraatii bayi karaa biyya shaam gara falasxiin deemi innakum muttabacuun waa takka beeka hoggaa isin baatan fir'auna ashkara fudhateeti isin deebisu'uuf takkaa isin fixu'uuf isin hordofaa bahara gudda'aatu isin dura dhufaa hin sodaatina'aa ulee teetin dhayi hoggaa dhooyte bakka kudha lamatti adda citee. karaa goggogaa tayaa akkasitti gosti israa'iil kudha lamaan karaa adda addaa qabattee bahara ceetii kan gaarri bishaanii isaan gubbaa dhaabbatu watruk ilbahra rahwaa hoggaa sii fi ummanni kee gama ceetan akkasumatti bahara karaa goggogaa banamaa dhiisi dhooytee walittin deebisinii fir'auna fi ashkarri isaa kan isin hordofu hundi haa seenuu innahum jundun mughraquun isaan ashkara baharri nyaatu duuba hoggaa fir'aawna fi ashkarri isaa hundi kan irraa maayyi'ii bahara seenu kan muusa'aa fi ummanni isaa kan irraa maayyi'ii bahara keessaa gama ce'u baharri hundi walitti deebi'ee fir'aawna fi cifraa isaa baharri liqimse. كم تركوا من جنات فرعون في أمن إساء مسنوه الدو ديسني أمن وعيون أما اللي إجيات هدو وزروع أويرو أوغرو هدو ومقام كريم بكتي سمايوكا والقيا بريدا manneen babbareedaa hedduu dhiisan wanacmatin waan qananii'aniin kan akka uffataa kan akka waan yaabbatanii hedduu kaanuu fi haafaakihiin ittiin qananii'uu turan dhiisanii dhuman kadhaalik dubbiin akkasii wa'awrasnaahaa qawman aakhariin eega isaan dhumanii waan san hunda ummata biraatii kennine ummata biraati dhaalchifne ummanni waan san dhaale ummata muusaadhati kan jarri dhume sun cunqursuu ture فما بكت عليهم السماء والأرض gaafa fir'auna fi ummanni isaa kuffaarri sun dhume sami'ii fi dachiin isaanii jettee hin boonye akka du'a mu'minaatii boochutti mu'minni hoggaa du'u bakkeen inni dachi irraa irratti sujuudu fi bakkeen dalagaan isaa itti ol kaayamtu tasami'ii ni boochi wamaa kaanuu munzariin kuffaarri sun akka tawbatanii jallinarraa deebi'an qaaxaroon isaanii hin qabamne balaan itti buunan numa dhuman kan hoggaa balaan itti buute bakka itti jalaa bayan hin qabne ammallee hadhaan fir'aawnaa irraan qeebalamne ibiddatti kute ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين أجمان إلمان إسرائيل عذاب إسان تك سجلا نجايا بافن من فرعون عذاب فرعون إسان تن تمسيسه kan dhiira isaanii ajjeesee dhalaa isaanii if kaddamsiisu maalif innahu kaana caaliyaa fir'auna mootii misraa kan qooqee min almusrifiin warra rabbitti balleessuu keessa wasanaa bayirraa tayuu ture ولقد اخترناهم على علم على العالمين أجمان نتي ilmaan Israa'iil filannee warra namaa fi jinni irraa zamana isaanii takka zamana san jirurra caalchifne waan kitaaba isaanii buufnee ambiyoota isaanitti ergineef kan ummanni ibaa takka ummanni biraa diin hin qabne. duuba isaan filatuun haala isaanii beeyneti isaan tolanii qajeellani wa'aataynaahum min al'aayaat mucjizaa heddu irraa ilmaan israa'iiliif kennine maa fiihi balaa'un mubiin waan qananii mul'attuun keessa jirtu kan akka bahara karaa isaanii godhu'uu akka xilaata isaanii jalaa bayan inna haa'ulaa kuffaarri qureyshi'ii kan eega duune hin kaanuu yaadu kun layaquuluuna ni je'an in hiya duuti eega isi'iitii jiraachifamnu tabiraa hin jirtu illaa mawtatunal uulaa yoo du'a teenya ta duraa taate malee duuti duraa tan isaan baanan takkaayuu je'an ta hoggaa garaa haadhaa seenan odoo lubbuun ittin afuufamin du'an ammoo eega baatii afur garaa haadhaa taa'anii lubbuun itti afuufamtii ni jiraatan jireenyi kun jireenya du'a duraa boodati ammoo eega umriin isaanii dhumtee du'uun du'a lammeessaa takkaa du'a lammadaati isaan eega du'a tanaatii ni jiraachifamnaa hin yaadan. tanaaf jecha akki je'an wamaa naxnu bimunshariin nuti eega du'a lammeessaatii takka lammaffa'aatii jiraachuu dachifamnee hin kaafamnu fa'atuu bi'aabaa'inaa mee abbootii teenya warra dur dabre fidaa fidaadha nu garsiisaa je'an in kuntum soodiqiin yoo kan dhugaa dubbattan taatan duuba rabbiin akki je'e ahum khayrun am qawmu tubba'a si isaani moo ummata tubba'iitu waan addunyaa keessatti irra caala ummanni tubba'a warra yamani tubba'a jechuun nabiyyii yookaa waliyyii isaaniti والذين من قبلهم أما اللي ور إسان دراتمو إسانتو الرجبو أهلكناهم أمة تبعي في أمة إسان درا هند فين إيجرة إنهم كانوا مجرمين إسانت أمة رب كفروا تري دوبة جرك نس أكما إسانتي قونا كفر إلا هادي بأني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين sam'ii dachi'ii ammallee waan isaan lamaan jidduu jiru taphaaf hin uumne maa khalaqnaahumaa illaa bilhaq haqaaf malee waan biraatiif hin uumne wanni waan san hunda uumneef akka waan saniin dandeeytii teenya fi tokkummaa teenya beekaniifi. akka waan nuti uumne waan nuti uumne san laalanii rabbiin nama du'e ni kaasa jechaa beekaniifi maalif rabbiin nama uumeti waan lafarra jiru hunda isaaf uumee natti amanii waanan ansiin je'u. dhagaye je'een duuba gariin namaa amanee gariin kafare rabbiin nama natti amane nan qananiisaa kan natti kafare nan qixaaxa je'ee dabarsee jira duuba waan addunyaan tun mana qanani'ii hin ta'iniif Rabbiin bakka namni isatti amane itti qanani'uu fi bakka namni isatti kafare itti qixxaaxamu godhuun waan irraa hafiinsi hin jirre akka namuu jazaa waan dalagee argatu silaa odoo namuu akkuma du'een hafee kaafiraa fi mu'mina. walqixxeessu'uutu argamaa sun waan rabbiin hin malle rabbiin irra caalaa warra firdii godhuuti namni firdii haqaa godhu nama hama'aa fi gaarii walin qixxeessu ولكن أكثرهم لا يعلمون هاتيو الرهدون كفارا كنهم بيخا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين قيانك يا ماء كالربين جبروت إسا جد أتفردي قد الدباس سن ويتي warra rabbitti balleesse hunda azaaba zalaalami'ii seensisu'uuf qabamte يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا guyyaa aanan aana'aa hin tolle kan firri firarraa waa takka hin deebifne ولا هم ينصرون isaanilleen ifirraan dhoowwan namni isaanii tumsee azaaba isaanirraa dhoowwu hin jiru illaa man raxima allah yoo nama rabbiin rahmata godheef taate malee isaan warra rabbitti amanee isaan waliif ni tolanii gariin isaanii gariin ni shafa'a izni rabbiitin innahu huwa alcaziiz rabbiin jabaan nama isatti balleesse qixaaxu arrahiim kan warra isatti amaneef rahmata godhu إن شجرة الزقوم مخني زقوم جأمو إني مخ أجايا هدايا هورين تيسو كان جموجي أتي أرجم فكاتا كان ربين عذاب إبداك هيسن مغرس كان دمين إسا من إبدا هند سينتو طعام الأثيم nyaata warra dilii gurguddo'ooti kan rabbitti waa qindeessu mukni sun ni oow'aa kalmuhli akka nuhaasa sibiila nuhaasa bayfameeti akkasitti oow'a yaglii fi lbuxuun kan garaa nama isa nyaatee keessaa أو إيخو كغلي الحميم أكا بشان أكان خقوت دانفو كيسة خذوه واني زبانياء بالذات أشكر إسات جأم نمتش الدلي هدمات سن فوتا فاعتلوه همنان هركساتا إلى سواء الجحيم والأكا إبدت دربا ثم صبوا فوق رأسه إيجسي متى إسا قبأت نقا من عذاب الحميم عذاب أكان أو أرى دوبة ون إسان جأم إشن أفجج ذق إنك أنت العزيز الكريم azaaba kana dhandhami ati nama jabaa colle'e akka addunyaa irratti an nama jabaa ifiin je'uu turte inna haadhaa ammas wanni kuffaaran je'amu azaabni laaltanii gartanii dhandhamtan kun maa kuntum bihii tamtaruun waan addunyaa irratti hin dhufu jettanii shakkuu turtanii dhugaa tayuu gartanii dhugaa tayuu gartanii gubadhaa isintu if galaafate إن المتقين في مقام أمين ور رب صداته قياك يا ماء بكة تيسما amanamtuu takka amanamaa kan isa keessatti waa takka hin sodaanne keessa qubatan fi jannaatin wacuyuun jannata yookaa masnoo ijji bishaanii olii gad keessa yaatu keessa qubatan yalbasuuna min sundusin hariira furdaa bareedaa واستبرق أما اللي هريرك الآ بريدا أفة متقابلين وللتفول جرجلني تتاء خليو وليهن أرجني وان سرين إسان نيتوف كذلك دبين أكتي وزوجناهم ور جنتا سن نك انديسنا يوكاك انديسنه بحور عين بير جنتها أدادي إجا ببل أو بريدوك أبدوتي إسان كنديسنا تكايو كنديسن هاتيو حور العين أمو بير الدنيا آتتو irra caala jechaa keessatti wal dhabaatu jira irra jabaan dubbi'ii beera addunyaa'aatu irra caala jechuu waan dhalaa namaatitu huurul ayni irra harka kum torbaatamiin harka kum torbaatamaan caala jechuun hadiisa keessatti dhufeef jecha yad'uuna fiiha jannata keessatti warri jannataa ni yaammatan bikulli faakihatin waan qanani'iif nyaatan hundaan joollee isaan kaddamtu yaaman aaminiin kan wanni mi'aadhaa nyaatan kan barbaadan yookaa yaammataniin sun nurraa citaa hin sodaanne kan yoo nyaatan akka isaan hin miine amananii jiran ammallee waanuma sodaatan hin qaban waanuma sodaatan hundarraa if amananii jiran laa yadhuuquuna fiiha almawt jannata keessatti du'a hin sodaatan hin dhandhaman waan jannata keessa duuti hin jirreef illa almawtata al'uulaa du'a duraa tan addunyaa irratti dhandhaman qofa dhandhaman malee takkaa eega du'a addunyaa irratti du'aniiti du'a biraa hin dhandhaman hin du'an jechu ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ربك أرجما إسات إبد عذاب جلا نجي إسام باته ذلك هو الفوز العظيم واني أكستي warri rabbitti amane argate sun milkii guddoo فإنما يسرناه بلسانك wanni qur'aana afaan keetiin buufneef akka arabni sirraa beekuuf لعلهم يتذكرون akka isaan qur'aanan gorfamaniifi akka sababa isaaniin amananiifi haa tayuu isaan hin amananii fartaqib badiinsa isaanii eegi innahum murtaqibuun isaanis badiiteeti eeganii suura